godinaa wallagga lixaa magaalaa mandii keessatti gara jalqaba torban kanaarra barattoonni barsiisonni qabaman iddoon beekamnetti geessaman jechuudhaan jiraattota magaalattii keessaa lama jaallaniif ibsanii jiru obbo kumalaa kennaa ka jedhaniin jalqabnaa jaallanittu dubbisa.
yaadeen gaddaa gaafa wiixataa sanaan daandii itti shanichi ture karaa asosaa kan geessu saboodaa ijoollee funaananii xumurtti kaane jechuudhaan achumaan gara mana barnootaa iskuulis deemanii ijoollee muraasa qabanii gara mana hidhaatti geessanii reebaa turan.
eenyuun kana godhu.
Poolisiima magaalaa fi federaaladhaan isa booda ijoollee sana guyyaa sana guutuu hidhaa oolanii ijoollee muraasa halkan gadhiisanii barsiisota barattoota walitti nama kudha torba ta'uun iddoo isaan geeffaman hin beekamnen fuudhanii deemanii jiru. Namoonni muraasni maqaan isaanii tokko gaaddisee babeerantii barattuu kutaa kudha lamaati. Iyyoobii kumarraa kan jedhamu nama maatii qabudha fuudhee hojjetaa elektirooniksiiti. Jaalarra roobaa kan jedhamu barataa kutaa kudha lamaati. Barsiisaa madaraa faqqadee akkasumas barsiisaa eebbisaa mulgeessaa. Abdii Alamaayyoo kan jedhamu immoo mucaa barataa kutaa kudha lamaatti. Saamsoon Wadaajoo kan jedhamu immoo hojiisaa qabatamaa hin beeku qorra kanadhaa jechuudha ammaaf kanan kabaddaa jiru. Barsiisonni keessa jiran gara barsiisota torban ta'u ijoollee barattootaaf akkasumaan ijoolleen barumsa kanaan dura haaluma kanaa jecha addaan kutanii jiranis gara nama kudhanii ta'u lamaa gala nama kudhatu.
Firoonni isaanii iyyaafachuu hin dandeenye.
Namoonni akkasumatti haasa'u oolaa iddoo kana kana ni haasa'u malee iddoo qabatamaa iddoo akkasii keessaa ni adda baafachuu hin dandeenye mammaatti jiru.
Magaalaa keessa garuu akka isaan hin jirre beekamaadha.
Eeyyee qabamanii hidhamuun isaaniyyuu beekamaadha waan ta'eef mana hidhaatti fuudhamanii deemamuun isaanii maatii isaanii gaafa nyaata geessan mana hidhaa keessaa dhabanii akka isaan fuudhanii deeman qabatamaadha jechuudha.
Eessa dhaqan jedhaniin gaafannee maatiin?
Yeroo gaafatan kana jechuun hin dandeenye nuuniyyuu hin beeknu jedhanii uummata lolanii gara manaatti deebisanii uummati waan gochuu danda'u dhabee dhiise.
Namoota magaalaa sanaa fuudhanii iddoo biraa geessuun kun waan baratamedha moo waan haaraadha?
Wanti kun egguma mormiin Oromiyaa keessatti jalqabee kaasee yeroo sadaffaaf ta'aa jira. Yeroo jalqabaa warra qabanii maakalaawwii jiru jedhanii namoonni tokko godhatanii kan fira isaanii argan jiru. Warra lammaffaa irratti qaban immoo yeroo muraasan booda jedhanii gara biyyaatti deebisaniiru. Warra kana garuu lafa isaan geessan ammayyuu hin barame.
Magaalaa keessa immoo wanti gubatee jira jedhama maa'in?
Kibxata galgaladhaan magaalaa mandii keessatti gubate suni godoo gabaan keessatti nagaduu jechuudhaan godoo sanatti halkanii naannoo sa'a torbaa waan akkan akkanaa keessaa abidditti qabateen.
Halkan walakkaa darbee jechuu keessa sa'atii torba.
Eeyyee godoo guddaadha kan uummati keessatti waan adda addaa keessatti nagadatudha abidditti qabsiifamee jechuudha sa'a sanatti.
Meeqa ta'u warri itti abiddi qabate kun baay'eedha.
Godoon gabaasan walumaa gala isaanii godoo dhibbaa waliin ta'a kan qabate garuu godoo shan ta'a waan akkan akkanaan taa'e.
Kan gubate moo?
Eeyyee guyyaa keessatti nagadatuun seenaa wanta jedhamu jira isaaniitti sharaafaadhaan cuccufamu bukkeensa.
Namni itti qabsiise hin beekamu eenyu akka ta'e.
Amma ammaattiyyuu eenyu akka ta'e addan baafatanii jiran kan itti qabsiise eenyudha kana fedhamee dubbatamaa jiru amma ammaatti addan baafama.
Sababa kanaanoo namoonni qabaman jiru.
Sababa kanaatiin namoonni qabaman jiran amma.
Egasii namoonni eessatti daldala ture.
Guyyaan boriisaa sun gabaa guddaa ture gaafa roobii sanan warri kaan bakkee keessa warri kan hafe immoo achi keessatti daldalachaa turanii malee akka duraanii sana godhuun hin jiru jechuudha inni hafeyyuu hin diigame halkan sana yeroo darbe gabaa sana achi kaasuuf jedhanii yennaa yaada tokko kaasanii turan naannoo istaadiyeemii jedhamu jira magaalaa irraa baay'ee kan fagaatu bakka sanatti geessina gabaa jennaan kuma lamaaf jaha walitti bu'anii turan uummata hojii waan akkanaa irratti.
Maqaa barsiisota warra hafanii kan naa tarreesse immoo barataa jimaa beekumaati magaalaa mandiirraa.
Barsiisaa Maadaraa Faqqadee barsiisaa Eebbisaa Mulgeetaa fi barattoota fe'amee jechuudha isaatti geessan hin beekamu.
Eessa turan isaan eessatti hidhaman?
Waajjira poolisii kan bulchiisa magaalaa Mandii. Waan tokko hin beekamu godina jedhanii godinas gaafatanii naban. Kanaan booda hiriirri nagaan barattoonni qopheessan barsiisota keenya fageessitan nuu fidaa jedhanii ammas barattootaa fi uummata magaalichaa tokkittiituun hambisiin reebanii namoota baay'ee hidhan. Walakkeessa halkanii facaasaa galgalaa jechuudha. Bakka gabaanni uummanni ittiin daldalatutti ibidda gadhiisan. Warra walgahii wayii ture uummanni mootummaan iddoo jiru akkamitti manni nagadaa keenya gubataa mootummaan harka kee qabaa jedhu.
Walgahii waame.
Bulchiisa magaalaatu waamee dur.
Maal jedheen bulchiisi waamanii?
Ka'umsa ibidda sanaan akkamtoo yennaan uummanni mootummaa kee qabaa uummanni gaafa iyyee birmadee yaa'u dhufaa sana dibanan. Sanaan booda uummanni baqatee lubbuudhaan gara manaatti deebi'ee akka uummanni abdii sana hirmatee naamtine mootummaatu godhee kanaan mootummaatu qabeenya keenya barbadeessaa jira kan jedhu waliigalteedhaan hin xumuramne naannoo gabaa sana yeroo adda addaatti gurgurachuudhaaf yaadanii turanii hin milkoomne gabaa iddoo biraatti dabarsuuf yaadanii turanii sanaa fi siistenii kanaan iddoo gabaa sanarraa mana sana dhabamsiisuuf jedhu yaadiin uummata biraa ga'ee ture.
Bulchiisi magaalaa moo bulchiisa aanaadha kan walga'icha waame?
bulchiisa magaalaati. Akkasumas immoo bulchiisi warri ba- kan aanaa baadiyyaa ganda jeeboo meexxii jedhamurraatiin ijoollee isaanii nama kudha saddeet erga kudharfam tokko kan badan. Maatiin isaanii eessa isaan jiran eenyutu beeka waan ta'eef ijoollee kana dhiyeessaadhanii waajjira poolisii kan aanaa minisibu mandiitti hidhamanii jiru. Ijoolleen ani sadii immoo gaafas galgala waraanaan qabamanii amma bakka isaan buufaman hin beekanii hidhaas hin jiranii bulchee magaalaatti hin geessine basaan buusaa wallaalamee jira.
Kanneen qabaman kun iddoo biraatti tuuteeffamin dura waajjira poolisii magaalaa Mandii keessa turan jedhu kanneen haasofsiifne. Waajjira kanaaf itti gaafatamaa akka ta'an Inispektar Sandaabaa bilbila harka isaanii irratti yeroo gabaabaaf argeen ture.
Abeet abeet.
Inispektar Sandaaba nagaa ooltanii.
Nagaa Waaqaaf galata nagaa.
Jaallanneen jedhamaan VOA sagantaa afaan Oromoorraa.
Abeet.
Jiraattota dubbiseen ture namootatu hidhamee gara iddoo biraatti geeffamee jedhu waajirri poolisii magaalattii maal beeka jedheen.
Ani biyya hin jiru didee didee deemee jira. Ganaan gaafageetan adda adda isin baasee isin ibsa malee amma ammatti waa'een ibsu hin qabu.
Eessa jirtu isin? Yaalikootti fufuudhaan itti gaafatamaa waajjira nageenyaa magaalaa Mandii obbo Malkaamuu bilbila harka isaanii irratti quunnamuuf yaale bilbilli isaanii cufamaadhaa jedha. Dhumarratti bulchaa magaalaa Mandii obbo Saamu'eel Sanbataa argadheera. Lafti gabaa sun dhuguma jiraattonni akka jedhan gubateeraa jedheen gaafadheen.
Lafti gabaa dhuguma gubate.
Maaltu gube?
Achii waan isheen barree harkaan sa'aatii ja'a booddeedha. Yeroo jennu godoo ishee haati isaa magaalattiin argatudha.
Qorannaan gaggeeffame nama yakka sana hojjate biran geenyeere.
Bira gaafuu hin dandeenye harkaan sa'aatii ja'a booddeedha. Uummatuma naannoo sanaa kan ka'ee ibidda sana kan dhaamsu godhe. Yeroo godootu gubateedhaan ammoo uummatni itti dammaqutti malee godoo gabaa keessa jiru dha gubatee.
Garuu isaan akka jedhan itti jiraattonni kana dura iddoo sana hin barbaannaa lafa gabaa isteedeemii biratti naannessina jennaan dinnee jedhu.
Lakki lakki isaa wajjin waliin qabatu.
Egaa kanarraa ka'anii immoo mootummaa maggube malee silaa yakkamaa amma har'aatti hin argan turan yoo jedhu.
Aayidallam akkas miti dogoggora kun lafti gabaan isteediyeemiidhaan pilaanii wajjin wal qabata. Pilaanii tokko kan inni itti jijjiiramu waggaa kudhan booddeedha labsii mootummaadhaan jechuudha. Kun gonfamaa kan wal qabannee fi addaggummaa fi rakkoo haadha fi naannoo sanatti ijoollee godoo sana horatanii jiraatan yoo ta'e malee mootummaan qabeenya namaa gubees jijjiirama biyya keessatti waan fidus miti mootummaan kanaas nama wajjin.
Jechuun uummati maaliif guba lafa gabaa lafa tajaajila uummataa.
Uummata mitiin jedhee addaggummaa yoo gubate malee yeroo lammaffaadha kun.
Addaggummaa jechuun.
Namoonni nuti horiif jibbiinsa qaban jira miti. Jibba iddoo lafa gabaa sana irratti gabaan madaba qaba. Madaabbi garraa fi gajjallaa qaba. Bukkee fi dura qaba. Haala teessuma isaatiin jechuudha kan ol galagalu jira kan gadi galagalu jira. Uummanni naannoo sanaas gaafa bo'u naannooma kanaatti yoo ta'a naannoo kanaa waan ta'uuf nuyi citaa kana kaanee laastikiitti jijjiirannaa arras malee kan irra oolan uummanni lafa gabaa sanaa jechuudha.
Har'a garuu uummata walitti qabdaniitu waa'ee maalii mariisistan?
Inni gubate jennu kun godoon sun citaadhaan hojjetama. Citaadhaan waan hojjetamuuf ammas deebi'ee nama walirratti gubuu waan danda'uuf laastikii hojjetannee laastikii irraati jala teenyee galgala immoo furannee haala ittiin gallu humnaadha mareen uummanni ofiisaatiin kaafate. Industiriin misooma magaalaa kan jedhamu jira kabaja lafa gabaa sana kan bulchu isaan mariisisaa oolan jechuudha.
Amma waan kun ega ta'eeti halkan kibxata taanaan har'i kamis hamma oonaatti qorannaamti gaggeeffame waamti tokko akkamitti hin baramne.
Rakkin baramne miti waan si dhibu keessaa adeemsa mootummaatiin garee ibsatee kan jedhamu jira. Garee ibsatee jedhamee caasaan walitti ijaaramee naannoo isaa irratti itti gaafatamummaa qabu jira. Akka carraa naannoo sanaatii kan eegumsaaf ta'anii sanatti kaa'ame uummata keessa jira. Uummanni gaafa akka wayii abidda sana dhaabsuudhaaf adeemu ijoolleen afur waxxaatii taa'anii isa darbee lagatu jira manni hin jiru ture. Lagatti gadi fiiganii gahee waan gadi bobba'anii fi dhimmi kun jiidarraa hin dhumne ijoollee irraa dhufa ijoolleen kun mobbaan isheen beekamne waan ta'eef ofii keenyaan eeggachuu karaa dandeenye humnee haala teessuma keenyaa gaaddisaa waan ta'eef laastikitti jijjiirannaa waan jedhu wajjin qabatanii mareen keenyas kan argamu.
Garuu lafa sana irratti namoota falmii qabantu jira.
Ayyee kaalafti gabaa falmii hin dhabu.
Kan biraa immoo dheengadda eh, gaafa wiixataa barsiisotaaf barattoota eh, hidhamantu jiru karaa cufame jedhamee jedhu ijoolleen diida geeffamaniiru jedhu kanoo.
Inni illee waliin qabatu gaafa qibxataa sana barattoonni rakkoo uumuudhaaf naannoo gabaa sanatti kan mana barumsaatiin kaa'anii kan jiru. Gaafa roobii sana immoo ijoolleen xinnoo jeequmsa uumuudhaaf yaalan kan qabaman maatii maan dhufanii gadhiifaman maatii isaanii akka dhufee fudhate malee kan fe'amanii jiranii. Hin fe'amanii kan jedhu isaa wajjin waan wal qabatu miti inni adeemsi isaa kan biraadha isa mootummaatu barbaade dirree leenjii qalanii jiru.
Isa kan karaan cufame wajjin jedhu.
lakke kan karaan cufame hin jiru inni dogoggora.
Karaan eh, asoosaa dhaqu hin cufamne Halkanii kaanni maaltu barsiisotaa wajjin namoota wajjin walitti fide inni lafa barii kudha tokkotti ture. Qaamumti mootummaa yoo eddanni raawwateeti inni godhe konkolaataa asoosaa dhaqu asoosaa wal dhufuutu rakkoo kan akkanni jiru uume daarii magaalaa baadiyyaa gidduutti.
kanaaf akka waajjirri keessan bulchisi magaalaa mandii beekutti gaafa wiixata barsiisotaa barattoonni ni dhabne Noo barsiisonni ciraa maaluu keessa hin jiru barataatti hidhamee barataan hidhamee hundumtuu maatiidhaaf kennamee hin jedhe.
meeqa ta'u isaan immoo Barattoonni hidhaman sun shamarranii kudha afur turanii afur dhiira turanii kudha saddeet ta'u jechuudha. Tokko tokko yoo hidhaa keessa hin bullee mari'atamee maatiitti kennaman.
garuu isaan akka jedhanitti barsiisota hidhanii maqaa barsiisota naa kennaniiru qabanii fuudhanii deemanii jedhu Kana gabaasisaa gabaasa qulqulluu miti soba dhugarraa fagaateedha.
obbo saamu'eel sanbata deebinaa laattaniif hedduu galatoomaa.